Kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata eebla sagal bara kuma lamaaf digdamii afur attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ka dhiyeessinu keessaa godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 38 ta'an gara Yemenitti imalaa turan dooniin keessa ture cabuun du'uun gabaasame. Dargaggoonni Afrikaa Kibbaa Dimookiraasii biyya isaaniif wareegama baasuudhaan dhaloota ittaanuuf dabarsinaa jedhu. Muummichi ministeeraa Israa'el lolli Gaazaa hin dhaabatu jechuun dhaadatan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafqaaduma rodaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan dhimma godaantootaa yookiin IOM akka jedhetti namoota lammii Itoophiyaa ta'anii galaanarra ittuu gara Yemenitti imalaa jiranii bidiruun isaan ittiin sokkaa turanii dhidhimee namoonni soddomii saddeet du'anii lubbuu namoota digdamii lamaa immoo baraaruun danda'ameera. Jibutiin lammiilee Soomaaliyaatii fi Itoophiyaa warreen karaa seeraan alaatiin imalan kumaan lakkaa'amanuu fi ka'umsa akka taate kan ibse IOM namoottan bidiruu sanarra turan biroo jahaasi barbaadamaa akka jiranu ibseera. Namoottan kun kan du'an kaaba baha Jibutii daangaa galaanaa gadooriyaa jedhamu irratti akka ta'e embaasiin Itoophiyaa Jibutiitti argamus itti dabaluudhaan ibsee jira. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif kan ibsa kennan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa mootummaan namoottan kuma jaatama ta'an biyya Saawudii irraa deebisuudhaaf yommuu hojjechaa jirutti balaan kun qaqqabuu isaa ibsanii lammiileen biyyattii karaa seeraan alaatiin akka imala gara biyya alaatti hin taasifne gaafachuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
magaalaa guddicha naannoo amaaraa baahirdaar keessatti dilbata dheengaddaa namootan shan hidhattootaan ajjeefamuun isaanii ibsamee jira.
Manni maree olaanaan dhimma islaamummaa kan bulchiinsa naannoo amaaraa akka ibsetti dilbata galgala miseensota maatii tokko afur dabalatee namootan shan hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamanii jiru. Ajjechaa kana ilaalchisee sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan pirezidaantii itti aanaan mana maree amantaa Islaamaa kan naannoo Amaaraa Sheeh Mahammed Anwar ajjechaa dilbataa kanaan duras gaafa kamisaa magaalota Gondar, Bichanaadhaa fi Mooxaa keessatti namoottan hordoftoota amantaa Musliimaa ta'an kudha lama ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Sheeh Mohammed itti dabaluudhaan namoottan dilbata galgala salaata maqaribaa irra turanii gara mana isaaniitti deebi'aa turan keessaa abbaan tokko ijoolleewwan isaanii sadii wajjiniin akka ajjeefaman himaniiru. Ajjechaan magaala Baahirdaaritti raawwate kun yommuu walwaraansii humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa naannicha keessatti socho'aa jiru faannoo waliin bakka adda addaatti taasifamaa jirutti. Ajjechaan tibbana raawwate walitti bu'iinsa naannicha keessatti adeemaa jiruun walqabachuunii fi dhiisuun isaa yeroo ifatti hin beekamne kanatti miseensonni amantaa musliimaa awwaalcha namootan du'aniitii fi guyyaa kaleessaa bahan komiidhaa fi mormii isaanii akka dhageessisaa turan beekameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraas ta'e bulchiinsi magaalaa Baahirdaarii dhimma kanarratti amma ammaatti akka ibsa hin kennine Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti.
bulchiinsa kibba itiyoophiyaa godina koree keessatti siiviilonni lama ajjeefamuu isaanii maatiiwwaniif jiraattonni ibsanii jiru bal'inni oduu kanaa kunoo.
Namoottan garee hidhattootaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina gujii dhiyaa aanaa galaanaa keessaa socho'anuun akka ajjeefaman ibsame kun mucaa waggaa kudha sadii loon tiksaa turee fi abbaa ijoollee saddeetii loon tiksaa turanii obbo Yiggazuu baay'ee akka ta'an beekameera. Abbaan mucaa waggaa kudha sadii ajjeefame obbo Amaaree Atiyaadee hidhattoonni kun mucaa isaanii ajjeesuudhaan alattis looniiwwan isaanii akka jalaa fudhatan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsa naannoo kibbaatti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godina koree kan ta'anii obbo Tafarraa Boongoraa akka bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanitti haleellicha kan raawwatan garee hidhattootaa naannoo Oromiyaa keessa garasitti ce'an yommuu ta'u kan ajjeefaman immoo siviilota godina kooree ganda dorbaadee keessa jiraatan akka ta'an eeraniiru. Dhimma kana irratti gama hoggattoota godina gujii dhiyaa aanaa galaanaa irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos sochii hidhattoota naannoo sana keessatti taasifamaa jiruun haalli hawaasummaatii fi dinagdee naannichaa rakkina keessa akka jiru jiraattonnii fi hanga'oonni dubbachuu isaanii VOA'n gabaasuusaa yaadachiiseera.
Waajjirri dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa naannoo Gambeelaa kaleessa bitootessa soddoma bara 2016 ibsa baaseen nageenyi boora'uu naannoo sanatti mul'atuun walqabate itti gaafatamaa isaaniirraa itti gaafatama isaanii hin baane ergama isaaniis hin raawwanne kan ittiin jedhe hooggana mootummaa sadarkaa olaanaarraa kanneen turan namoota afur itti gaafatama isaaniirraa kaasuu beeksisee jira ibsisuun akka agarsiisetti hoogganni itti gaafatama isaaniirraa kaafaman itti gaafatamaa waajjira haqaa naannichaa obbo Akwaay Ubuutu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nagaaf nageenya obbo Choolkuun daayirektara ol aanaa abbaa taayitaa daandii baadiyyaa. naannichaa akka ta'an obbo Bitau Daakiif itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina hawaasa nuweer obbo Buny Niyaal guyyaa kaleessaa aangoorraa kaafaman ka jedhaman keessaa tokko ka ta'an itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenyaa obbo Choolkuun torban darbe VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaan naannoo sana walitti bu'iinsa gosaa tuttuqataniiru gocha sana keessatti sirmaataniiru kan ittiin jedhe miseensota caasaa nageenyaa irratti tarkaanfii fudhataa jira jechuudhaan ibsanii turan. mootummaan naannoo tarkaanfii inni fudhataa jiru jedhameef itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannichaa obbo Ujuluu Giiloo ibsa itti dabalaa akka kennaniif gaaffii dhiyaateef nageenya waliin walqabatee gabaasiidhuma waajjira nageenyaaf nagaa naannoo biraa nuun geenye jechuudhaan barreeffamaan gabaabaadhaan deebii nuuf kennanii jiran jechuudhaan gabra mikaa'el gabramadan gabaaseera. oduu kabiraadhaan immoo yuunaayitid isteetsi haleellaan dhaqqabuu mala jechuudhaan erga akeekkachiistee booda kibxata har'aa balaliin gara moqodishootti taasifamu lama hafee jira buufata xayyaara addunyaa adan adeetti kanneen balali'an balalii ijoon gara moqodishootti taasifaman keessaa daandii balalii turkiif kan itiyoophiyaati aangawoonni hangi tokko akka jedhanitti balaliin kun hafuun of eeggannoo nageenyaaf jecha. hojjettoonni daandii balalii turkiif itiyoophiyaa kanneen maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan balaliin kun hafuusaa mirkaneessaniiru eembasiin yuunaayitid isteetsi kan naayiroobii jiru akka jedhetti waa'ee moqodishoo bakka adda addaatti balaan mudachuu malu odeeffannoon isa dhaqqabuusaa ibsee jira. gara oduutti aanutti dabarraa hoogganoonni dhaaba siyaasaa mormituu itiyoophiyaa keessatti mana hidhaa jiran nyaata lagachuudhaan mormii ibsatanii jiru.
hiriira farra wal waraansaa qindeessaa jiru jedhamanii to'annoo jala oolfamanii sadii fi dura taa'aa paartii mormitootaa paartii warraaqaa uummata Itiyoophiyaa jedhamee beekamu Zinaabuu Abarraa dabalatee namootni mana hidhaa keessa jiran guyyaa kaleessaa tarkaanfii nyaata lagannaa taasisuudhaan haqa akka gaafachaa jiran beekameera. Hoogganaa itti aanaa paartii warraaqaa uummata Itiyoophiyaa kan ta'an obbo Abirahaam Hayimaanootii akka VOA'tti himanitti namoottan mana hidhaa keessa jiran kun yeroo jalqabaatii fi bitootessa 27 mana murtiitti dhiyaatanii abbaan murtii gaaffii guyyaa dabalataa poolisiin dhiyeesse fudhachuudhaan guyyoottan kudhanii fi akka mana hidhaa turan murteesseera. Haa ta'u malee guyyaa beellamaa itti aanu kennametti poolisiin mana murtiitti dhiyeessuu hin dandeenye. Haaluma walqabateen namoottan labsii yeroo atattamaa naannoo amaaraatiin walqabatee mana hidhaa keessa jiran obbo Kiristaan Taaddalee Yohaannis Bu'aayaa fi Kaasaa Teshaagar erga hidhamanii ji'a torba keessatti yeroo sadaffaadhaa fi guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii Kennedy Abaatee gabaasee jira.
hamma israa'el gaazaa keessatti dhukaasa dhaabdutti murtoo qoqqobbii daldalaa israa'el irratti dabarsuu ishee biyyi turkii beeksiftee jirti.
Murtoon qoqqobbii daldalaa tarkiin Israa'el irratti dabarsite kun waan shantamii afur irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, isaan keessaa sibiila, simmintoo, boba'aa xiyyaaraatii fi xaa'oo gara Israa'elitti erguu kan dhorkufaa akka ta'e ibsameera. Tarkiin tarkaanfii kana kan fudhatte gargaarsa namoomaa jiraattota gaazaatii fi qilleensa irraan kennuudhaaf gaaffii dhiyeessite erga Israa'el hin ta'u jettee booda akka ta'e ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Israa'el Kaataazii tarkaanfi tarkii kanaaf waan wal fakkaataa ta'e tarkii irratti fudhachuu akka danda'an ibsanii biyyi isaanii hokkoraa fi saamicha irratti deebii akka hin kennines dubbatanii jiru. Haaluma walqabateen mariin Israa'elii fi Hamaas gidduutti dhukaasa dhaabu bakka bu'oonni Yuunaayitid Isteets Israa'el Hamaasii fi Kaataarii biyya Masir magaala Kaayiroo keessatti taasisaa jiran yommuu itti fufee jiru kanatti gareen Hamaas yaada akkaataa dhukaasa dhaabu isa xumuraa dhiyeessuudhaa fi akka qophaa'aa jiru gabaasamee jira. marii kaayiroo keessatti taasifamaa jiru irratti gabaasa guutuu argachaa akka jiranu kan ibsan muummichi ministeeraa israa'el benjaamin naatanaahu namoottan humnaan butamanii to'annoo hamaas jala jiran hiiksisuudhaaf akkasumas lolicha injifannoodhaan xumuruudhaaf hojjechaa akka jiran dubbatanii jiru karoora isaanii keessaas raafaa keessa seenuudhaan garee isaan shororkeessaadha jedhanii waaman barbadeessuun isa tokko akka ta'e himanii kunis ni ta'a jechuudhaan dhaadataniiru. Yuunaayitid Isteets dhaadannaa naatinaawuu kanaaf battalatti deebii kennitee jirti. Dubbiimtuun ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan peentaagoon Sabriinaasiin dhimma kanarratti ibsa kennaniin akka lola raafaa keessatti taasifamuudhaaf deemu hin deeggarre ifa goonee beeksifneerraa jedhaniiru. Dhimma lola raafaa irratti marii taasisuudhaaf hangafoonni Israa'el gara masaraa waayit haawusitti imaluudhaaf akka karoorfatan gabaasameera.
gara gabaasaa nutti ennaa ceenummoo ruwaandaatti erga duguuggaan sanyii raawwatee waggoota soddoma booda kanneen balaa sanarraa hafan haala suukaneessaan dhufinnaa sodaa jedhuun rakkataa jiran sodaa isaanii ammayyuu lola saboota odeeffannoo dogoggoraaf addunyaa irratti duguuggaan sanyii hammaachaa dhufuudhaan addunyaa kanarraa bilisa taate uumuuf hojii barnootaaf hubannaa uumuu akka taasifamuuf waamicha dhiyeessaniiru. gabaasaa sinaanuu tood kigaalii ruwaandaarraa sagalee ameerikaaf erge akkataa nutti dhiyaata.
bara 1994tti yommuu ruwaandaatti duguuggaan sanyii raawwatametti paatrik sindikuwaabo daa'ima waggaa afurii kan ture yommuu ta'u abbaa isaa fi obboloonni isaa sadii gochaa duguuggaa sanyii kanaan ajjeefamaniiru waggoota soddoma booda amma. umurii isaa soddomii arfaffaarra ga'ees yaadannoon sun ammallee akka isa rakkisuu fi qaama seenaa isaa yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye ta'uu dubbata namni biraan yeroo balaan duguuggaa sanyii raawwate umuriin isaa sagal kan turee fi irraa hafeeru jiin kiluud mugaabee abbaa fi obboloonni abbaa isaa dubartootaa fi daa'imman duubatti dhiisanii manaa kan baqatan firoottan isaa hedduun kanneen mana waaqeffannaa yookaan bataskaana ganda isaanii keessatti da'atanii argamanii fi. baay'een isaanii ajjeefamuu dubbata.
obboloota koo baay'ee firoottan dhiyoo kan akka adaadaa abeera yookiin waziilota ijoollee obbolaa haadha koo fi abbaa koo baay'een dhabe sirrii himatti osoo hin lakkaa'e gara namoota jaatamii shanii ta'u eessumni koo obboleessi haadha koo haadha warraasaa fi ijoollee isaa waliin ajjeefame maatii guutuun dhumaniiru.
mugaabeen boodarra obboleettiin isaa xiqqoonii fi abbaan isaa ajjeefamanii arge.
awwaalcha isaanii irratti hirmaadheera wanti ani yaadadhu jaakeetii isaa qofa kanaafis isuma qofa.
bara 1994tti jeequmsa guyyoota dhibbaaf ruwaandaa keessa tureen ruwaandaa keessatti irra guddeessa kan jedhaman warri huutuu gosoota xiqqoo tuutsii fi warra huutuu isaan hambisuuf yaalan dabalatee. namoota kuma dhibba saddeetii ol ajjeesaniiru duguuggaan sanyii ruwaandaa keessatti raawwate ka'umsi isaa irra caalaan haasaa jibbinsaa finxaaleyyiin warra huutuu raadiyooniidhaan warra tuutsii irratti dubbataniin ture mugaabeen namoonni lubbuun hafan hedduun miidhaan irra gaheen dhiphina sammuu gadda keessa jiraachuu himuun umurii isaa sanatti abbaan isaa maaliif akka ajjeefame. hubachuu hin dandeenye.
yeroo tokko tokko duubatti deebi'ee osoo nama abbaa koo ajjeese argeera ta'e haloon ba'a jedheen yaada.
dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne eeyigees tirast ittisa duguuggaa sanyii irratti kan hojjetu guutummaa biyyattiitti wiirtuuwwan yaadannoo duguuggaa sanyii kan gaggeessu namoonni akka fayyanii fi waa'ee ittisa duguuggaa sanyii. akka baratan gargaaruuf hojjeta. sagantaa barnoota nagaa irratti hundaa'een waan darbe hubachuudhaan namoonni dandeettii fi safuu waliif qaban sadarkaan yaaduu isaanii qeeqaa fi itti gaafatamummaa dhuunfaa isaanii akka guddifatan irratti hojjenna mugaabeen qaama sagantaa kanaa kan ture fayyuudhaaf na gargaareeraa jedha hinumaayyuu warra abbaa isaa ajjeesan hanga tokko argee dhiifama akka taasisuufiillee akka isa gargaare hima akkas jedha. dhaabbata kana waliin yeroon hojjedhu caalaatti fooyya'aa fi baay'ee caalaatti hubadheera akkasumas namoota biroo hawaasa koo fi hiriyyoota koo hanga ammaatti gara fuulduraatti hin tarkaanfanne deeggaruus jalqabeera dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan barnoota saayinsii fi aadaa yuuneskoon duguugaa sanyiif sababa kan ta'u keessaa tokko barnoota dhabuu kunis. namoonni odeeffannoo sobaa dhaga'uun akka walirratti kaka'an taasiseera jedhe bakkoota yaadannoo ruwaandaa keessaa afur akka hambaa addunyaatti beekamtii kennuuf sochiittis jira daarektarri olaanaa yuunesko yommuu ibsan.
wanti asitti ta'e dhala namaa hundaa waan ilaallatuuf kunuunfamuu qaba kunis qalbii addunyaa mara keessatti xurii waan ta'eef seenaa jal'isuu irratti yookaan addaddummaa bifaa irratti qabsaa'uuf jalqaba bakkoota kana kunuunsuu qabna.
ruwaandaan duguugaa sanyii gosoota tuutsii irratti guyyoota dhibba tokko keessatti raawwatame yaadannoo isaa kabajaa jirti yeroo kanattis namoonni duguugaa sanyii kanarraa lubbuun hafan barnootaa fi hubannoo dabalataa kan duguugaa sanyii hambisu akkasumas odeeffannoowwan dogoggoraa qolachuun qaama adeemsa fayyuu isaanii keessaa isa tokko taasifataniiru jala. gabaasni sinaanu toord ruwaandaa kiigaalii irraa sagalee ameerikaaf erge.
muummichi ministeeraa israa'el haleellaa hamaas onkoloolessa torba lubbuu namaa galaafate geggeesseen booda lolli gaazaa keessaa akka hin dhaabanne dhaadatan.
konkolaataan saffisaan deemaa ture tokko hiriirtoota magaalaa teelaaviif keessatti argaman gidduu darbuudhaan mootummaan israa'el hamaas waliin waliigaltee nageenyaa kan booji'amtoota bilisa baasuurra akka ga'u gaafate achuma magaalaa teelaaviif bakka biraatti namoonni kumaantamaan lakkaa'aman ammas daandii irratti bahuudhaan mootummaa isaanii mormuudhaan filannoon hatattamaan akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessan sababiinsaas hanga ammaatti booji'amtoota onkololeessa torba booji'aman akka gadhiifaman mirkaneessuu dhabuu isaatiin ji'a ja'a dura yeroo gareen yuunaayitid isteetsi shororkeessummaan moggaafte hamaasii fi michoonni isaa israa'el weeraruudhaan namoota gara 1200 ajjeesanii namoota 250 ol immoo booji'an sana booda israa'el garee kanarratti waraana labsite. haleellaa qilleensarraa fi lafoodhaan gaazaa irratti banuudhaan hamaasiin hundee balleessuuf waadaa galte ergasiis ministiriin fayyaa gaazaa kan hamaasiin gaggeeffamu haleellaa israa'el raawwattee lammiiwwan faalisxiin kuma soddomii sadii ol ajjeefamuu ibsee jira ministirichi akka jedhutti namoonni biroo kuma torbaatamii shan immoo kan miidhaan irra ga'eedha. haleellaan qilleensarraa bal'inaan israa'el gaggeessite bu'uuraalee misooma siviilotaa kan gaazaa keessatti argaman baay'ee barbadeessuudhaan rakkoo namoomaa uumeera israa'el himannaa yakka waraanaa dhiyaate fudhatama dhabsiistee jirti tokkummaan mootummootaa akka jedhutti gaazaa keessatti beelli balaa dhiyoo jiru ta'ee jira torban darbe qofa raayyaan ittisa israa'el konkolaataa gargaarsa namoomaa world central kitchen jedhamu barbadeesseera kunis gareen kun waraana israa'el waliin sochiisaa qindeessee socho'aa yeroo jirutti hundeessaan dhaabbata tola ooltummaa kanaa hoose andres waraanni israa'el naannoo waraanni socho'aa jiru keessatti namoota nagaa eeguuf caalaa akka hojjetuuf gaafachuudhaan hojii gargaarsa raabsuu gaazaa keessatti dhaabuusaa beeksisan.
You can be a friend of Israel, and at the same time, you can be telling your partner in the Middle East, you cannot be conducting war in such a way.
Michuu Israa'el ta'uu dandeessa. Taateettu jirtu iyyuu hiriyaa kee giddugaleessa bahaa keessa jiruun ati haala akkasiitiin waraana geggeessuu hin dandeessu jettee itti himuu dandeessa. Gamoo hunda, hospitaala hunda, mana barumsaa hundaa fi yuunivarsiitii hunda balleessuu hin dandeessu jechuu qabda. waggoottan kurnan hedduudhaa fi egeree filistiimoota miiliyoonii lamaaf olii waan ta'e balleessuu hin dandeessu adeemsa kana keessa akka beela'aan itti dhiisuu bishaan malee isaan dhiisuu kana caala hamaan immoo gargaarsa fudhachuu fi yeroo yaalanii daandii walakkaa irratti dhukaasuun waan garaa nama nyaatuuti.
dhaabbati woorld seentraal kiichinii fi michoonni isaa israa'el keessaa haleellaa gaggeeffame irratti qorannaan hatattamaa fi walaba ta'e akka gaggeeffamu gaafataniiru israa'el taatee kanaan walqabatee qondaaltota lama hojii irraa ariiteetti muummichi ministeera israa'el benjamin netanyaa'u haleellaa gaggeeffame kana gaddisiisaadhaa jedhaniiru hamaas. hanga namoota booji'ee jiru gadhiisutti dhukaasa dhaabiinsi argamee gargaarsi namoomaa akka seenuuf waamicha addunyaan dhiyeessee jiru natanyaa'uun calliinsaan ilaaluutti fufan torban darbe haleellaa lubbuu namaa galaafate sana booda waayit haawus israa'el akkaataa waraana gaazaa keessatti itti gaggeessitu yoo hin jijjiirre yuunaayitid isteetsi imaammata israa'el irratti qabdu ni jijjiirtii jedheera. dubbi himaan nageenya biyyoolessaa kan waayit haawus jaan karbii televiziyoona abc this week jedhamu irratti dhiyaachuu isaanii waltajjiin duraan tiwiitar jedhamuun beekamu beeksisee jira.
kun akka lammatan taanee fi akkaataa raayyaan ittisa israa'el hojiiwwan gaazaa keessatti raawwataman kana himachuu irratti jijjiiramni tokko tokko jiraachuu qaba.
ifatti karoorri hatattamaa dhukaasa dhaabuu booji'amtoota gadhiisisuu yookaan immoo waraana guyyoota dhibba tokkoof saddeettamaa ol lakkoofsise booda diinummaa dhaabuudhaaf karoorri kaa'ameen jiru.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. barri kun afrikaa kibbaaf waggaa guddaadha daandii dimokiraasii kan itti qabatte waggaa soddommaffaa qofaa waan ta'eef utuu hin ta'in waggaa filannoonis itti geggeeffamu waan ta'eef jecha filannoon waliigala ebila 29 geggeessama taajjabdoonni filannoon kun dorgommii cimaan kan itti geggeessamu akka ta'e tilmaamaa jiran gabaasaa keet baarleet kunooti.
Paleessaa Musaa bara 1976 keessa dargaggeettii umuriin waggaa 12 ennaa turan yeroo sana mana hidhaa dubartootaa bakka ture kanatti hidhamanii turan. Kan isaan hidhamaniifis qabsoo farra appaartaayidii keessatti waan hirmaataniif ta'uu ni yaadatu.
Sababaa an asitti fidamee fi mana wiinii maandeellaatti waan na arganiifi. biyya koof eegumsa gochuuf jecha qawwee eekee 47 dhukaasuu shaakalaan ture.
bara 1994 keessa neelsan maandeellaan pirezidantii gurraachaa jalqabaa ka biyyattii ta'anii innaa filataman akkam akka gammadan paleessaa musaa ni yaadatu waggoota soddoma booda har'a paartiin biyya bulchu afrikaan naashinaal koongirees yookaan anc keessatti malaammaltummaa isaan argan hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu paleessaan ni dubbatu.
waa'een biyya keenyaa naaf hin galu maallaqa nyaachuu qofa ta'eera waa'ee uummata paarlaamaatti isaan ergee hin yaadan nu irraanfataniiru.
manni hidhaa hamaan yeroo tokko paleessaan itti hidhamanii turan har'a muuzeemii ta'ee jira bakka teessoo heera biyyattiis. bakka kanatti waggaa waggaatti ayyaana mirga dhala namaatu kabajama kanneen ayyaana bara kanaa irratti argaman egaa dhaloota walaba jedhamanii kanneen waamamanii bara appaartaayidii sana waan hin turreef afrikaan kibbaa baatee eblaa keessa filannoo geggeessuuf jirti xiinxaltoonni dargaggoonni ba'anii yoo sagalee kennu ta'e jijjiirama fiduu akka danda'an tilmaamaa jiran teessaa dooms waaltaa qorannaa haaraa riivooyinaa sarkal jedhamuuf.
dargaggoonni qoftillee yoo ba'an kanneen umriin isaanii waggaa 35 gad ta'e qoftillee nama sagalee kennu miliyoona 14 kan ta'utu ba'e jechuudha kanaaf dargaggoonni ba'anii yoo sagalee kennan biyya kana jijjiiruu danda'u dhugaadha ni danda'u.
kan umriin waggaa soddomaa unaatii ziliinii leenjii dargaggoota sagalee kennaniif qophaa'e hordofaa ture. dargaggoota afrikaa kibbaa dhibbarraa harki 65 hojii dhabilee yoo ta'an yaadi uummataa hedduun akka agarsiisutti paartiin biyya bulchu ANC'n yeroo jalqabaaf mana maree bakka bu'ootaa keessaa sagalee irra jireessa waan argatuun fakkaatu.
paartiin siyaasaa malaamaltummaa keessa seenee waan fedhasaa hojjeta taanaan tajaajila barbaachisu hin kennu yoo ta'e waan hagas abdachiisaa ta'e hin fidu taanaan yoon sagalee hin kennine hoo jedheen yaadaa ture.
Kan umriin waggaa 23 Tabaank Makeegee gamasaan filannoo dhufaa jiruuf yeroo jalqabaaf sagalee kennuuf jecha hawwiidhaan eegaa jira.
Ani waggaa darbee sagalee kennuuf galmaa'een jira. Kanneen kaanis miidiyaa hawaasaa Inistaagiraam, Feesbuukii fi Waatsaappii irratti sagalee kennaa sagalee kennaa jedhee dadammaqseera. Afrikaa kibbaa keessa kan jiru malaammaltummaan qixxummaan dhabamuun akka jijjiiramuun fedha. Jijjiiramatti nan aman.
Gatii baasnee demookiraasii biyya keenyaa dhaloota egereef dabarsuu qabnaa jedhan.
hookarri siyaasaa sudaan keessatti mudate baqattoota kumaan lakkaa'amaniif hedduu rakkisaa ta'uun gabaasameera gabaasaa sheelaboonii jaalannee dhiyeessa.
Baqattoonni wal waraansa Sudaan keessaa dheessan bakka Sudaan irraa gara Sudaan kibbaatti ceesiftu joodaa dhaqqabanii jiru. Umriin ishee ganna kudha lama kan ta'e Baakitaa Almohaad kaansarii harmaan qabamuu ishee erga adda baafamee yeroo muraasa booda miillaan imala dadhabsiisaa guyyootii hedduuf turerraa dandamatte. Dhukkubbiin akkatti dhaga'amus harmeense Na'imaa Abdallaa dubbatanii jiru.
It started with some rashes and chest pain.
Qaama ishee irratti waan shif jedhee ba'e qoma ishee irratti dhukkubbii itti dhageessisuun jalqabe achiis booda gara waan jabaa akka dhagaatti guddate gogaan ishee irraa qunca'uu jalqabe sana booda itti hammaataa dhufe yeroo sanatti ture waan cimaa akka inni ta'e kan hubanne.
Gareen gargaarsaa Save the Children akka jedhutti baatii Eebila darbeerraa eegalee baqattoonni Sudaanii fi kan Sudaan kibbaa kanneen biyya ofiitti deebi'an waliigalaan kuma dhibba ja'a ol ta'an gara Sudaan kibbaatti ce'aniiru. Naannoon sun ammaan dura rakkoo beelaa hamaa fi sirna tajaajila eegumsa fayyaa namni garmaleetti heddummaatee fi humnaan ol ta'etu isaan mudate. namoota haaraa dhufanii fi magaalaan daangaarra jirtu kun waan isaan abdatanii turanirraa gar ta'uu ishee mirkaneessiteetti ministeerri odeeffannoo naannoo naayilsa olaanuu kan ta'an luukaa sadaala duutii kaampii yookaan mooraa kana keessatti dabalaa jiraa jedhu.
Hanga sadaasaatti dhibba tokkoof sagaltamii afur galmeesseen jira. Dhibba tokkoof sagaltamii afur kana keessaa harki lama. dubartoota dhiirri immoo harka tokko qofa garuu irra caalaan isaanii ijoolleedha.
dameen tajaajila fayyaa biyyattii jalqaba bara 2023 irratti arjoomtonni addunyaa gumaacha isaanii yeroo hanqisan rifachuu jalqabe ministirii fayyaa sudaan kibbaa kan ta'an yoolaandaa awweldeng akka jedhanitti gareen isaanii bajata waliigalaa biyyattii keessaa qooda xiqqoo qabuun qaawwaa jiru guutuuf rakkachaa akka jiru dubbatan.
Akkuma sirriitti beektan bajetni ministeera fayyaa dhibbantaa lama yookaan dhibbantaa tokkoof qabxii saddeeti dhibbantaa tokkoof qabxii saddeet sanalleen argannu yeroo argannu immoo hamma dandeenye meeshaalee hedduu dhiibuuf yaalla kana malees lakkoobsi hojjettoonni achitti fudhannus gahaa miti.
Hospitaala siviilotaa Reenk kan kutaa Abbayyaasa ol'aanu yookaan Apper Nile keessatti argamutti meedikaal daayirektarii kan ta'an Ayyuul Lu'eelaayyuul dhaabileen yaalaa naannoo sanaa dhukkuboota yeroo dheeraa turan to'achuuf meeshaa akka hin qabne ibsaniiru.
Dhukkubsattoonni kaansariin qabaman kan akka kaansarii harmaa. gadameessaa fi kaansarii gosa adda addaan qabaman jiru kaan ammoo wal'aansa keemootiraappii fudhachaa turan yeroo as dhufan nuti hospitaala sadarkaa koonyaa qofa waan taaneef dhimmoonni tokko tokko nuti wal'aanuu hin dandeenyetu jiru.
haati baakitaa almohaad intalli isaanii guyyaatti nyaata al tokko nyaachuudhaan kan lubbuun jirtu yoo ta'u erga joodaa geesse as haalli ishee hammaateeraa jedhu. maatiin tokko tokko sudaan kibbaa keessa akka turan kan dubbatan yoo ta'u kaan kan akka baakitaa yeroo dhiyootti wal waraansi xumuramee gara biyya ofiitti deebi'uu abdatu kanas gara sudaanitti deebi'anii yaala addaa isaan barbaachisu argachuu akka danda'aniif ta'uu dubbataniiru.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaa keenya irratti hirmaachuu yoo feetan gama miidiyaa hawaasaalee keenya nu quunnamuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii piroodiyuusarii keenya nugusuu taamireef hojjettoota istuudiyoo mara waliin qophii har'aa kan isin keessummeessantu jubee horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.